Radio Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tariki ya makumyabiri z'ukwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi ku isi hose kugeza ubu umubare munini w'impunzi ubarwa ku mugabane wa afurika ahari izigera kuri miliyoni makumyabiri n'imwe muri zo harimo n'impunzi z'abarundi biganjemo abahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe mu burundi hadukaga imvururu zakurikiye amatora yo muri uwo mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zageraga hafi ku bihumbi magana atatu na mirongo itatu na bine mu nkambi zitandukanye zo muri tanzania uganda rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi muri uyu mwaka uje mu gihe nyinshi muri zo zibayeho ubuzima bugoranye uhuriranye kandi n'ubutegetsi bushya mu gihugu zahunze perezida evariste ndayishimiye warahiriye kuyobora uburundi muri iki cyumweru yahamagariye abarundi kudahagarika umutima avuga ko nta murundi uzabura ijambo mu gihugu cye ndetse ko impunzi zikwiriye gutahuka uko abo barundi babitekereza uko babayeho muri iki gihe icyo bifuza n'uko babona ejo hazaza biri mu byo babwiye abanyamakuru bacu bagiye kubasura mu buhungiro reka duhere mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho mugenzi wacu vedasite ngabo yagiye ntabwo uryoshye kubera tutariye turashonje dushaka nyine umunsi mukuru wa buri bazane tubone nyine ko turi impunzi tubanze tujye turahigere dushonje iminwa irumye baduhindurire indya tuguma turya indyo imwe gusa baduhindurire natwe ibiharage umuceri tukajya neza kubera turi impunzi turebe ko
umunsi mukuru turashonje turara hanze imibu nta musegetera tumerewe nabi urabona nawe ukuntu tumeze abana baguma baturirako ibyo tuzironka saa kumi iyo tayi niho tuyironka ubwo dusaba ko mworaba ukuntu mworabaho mudushira nyene tuba tubayemwo tubayeho nabi cane kuko twebwe dukora ubuzigi kuko tufungure tuja mu bipatane tukamena amabuye tugaca ibiti tukaja kurimira abakongomani kugira duheze ibyo twofungura kuko dusanzwe turya rimwe nitwe dukopa amawese ngaha kandi nitwe kubwiye dufungure hari ukuntu hari ukuntu badusha mu gikoni akaba aritwe duteka ni ukuri umunsi mukuru w'umurefije usanze tumerewe nabi cyane ubwa mbere duhereye ku mibereho ku bifungurwa ntacyo turonka dufungura kandi tumaze amezi umwaka wose ugira ukwire turi ngaha dufungura rimwe ku munsi nahone ibidakwiriye bidashobora gutunga gufungura dufungura amanjegeri amanjegeri na pate jone nibyo dufungura ariko ku rugero rutoyi cyane rutoyi cyane bidashobora guhaza umuntu kandi tubironka rimwe ku munsi ni ukuvuga muri rusange rero tubayeho nabi cyane kuko urabye nuko abana cyangwa abakuze ubuzima bafise biragaragara ku maso nta mubiri nta buzima bwiza dufise ntibigaragara byibonekeza ku maso mbese ngo usanga n'abana na bamwe babinanirwa kubijya kubijya buri munsi aha na cyane cyane benshi ntabyo bafungura n'iyo babifunguye baguma ba- badiyara bacibwamwo bikaca bituma umubiri bagenda bonda cyane ni ibintu mwibonera namwe n'amaso ahubwo twibaza ikibazo kininiya cyane aha turi muri kado taransite mbega muri kado taransite umuntu amarayo igihe kingana gute batubwira ko umuntu amarayo indwi zibiri ariko tumazeho umwaka none tuzoguma ngaha turi muri kado taransite hariho n'abamaze guhabwa amakarata y'impunzi mbe umuntu afise ikarata y'impunzi yemerewe kuba muri kado taransite turibaza rero turafise iyo tuja iyo bazotujana canke baraduhevye mwari mukwiye kudushikira imbere mukatubariza ababijejwe mbe mwaraduhevye bimeze gute tumenye ingene natwe tubaho na cane cane kuko ubuzima tubayemwo ni ukuri murabibona imvura idukubitira ngaha izuba ridukubitira ngaha ntidufise iyo tuva n'iyo tuja tugiye no kurondera uvuze ngo urasohotse ngo ugomba urondere agasombe ngaho bakwiruka ko mu gihe n'amanjegeri yatunaniye gufungura muranabibona ngaha nahajya murabona ingene bimeze mu gikoni urabona nta n'umuntu ahegera niyo hageze gufata izo njya ntawujayo kubera zaramaze kutunanira umwaka wose turiko turazifungura tuziriye tuca tugwara urabona ko indya batanga ngaha kuva nshikaha nta ndya na zimwe ndigera ndya ngaha ndaziriye nta ncibwamwo mbere nka- n'ubuzima bwanje bukahasigara n'umugore n'abana mbere nk'ubu bamwe bari mu bitaro hariya mm, ba- bagiyeho hirya y'ejo bitewe n'izo ndya kandi tubiriye nk'ababirya bita- bite- bitekwa mu gatondo bakazobirya saa kumi none nk'ubwo buzima abantu bazobuvamo gute urabona nk'ubu mu gitondo dusubira kuza kurya saa moya z'ijoro tukarya manjegeri n'ubugari kandi rimwe ku munsi nk'ubu ibyo twari kurya twandikiye saa sita tubirya saa moya z'ijoro batetse kare sizeri urumva ko ari ubuzima bubi ugasanga abana barwaye barambaraye baryamye kubera inzara mbere benshi bakaguma badiyara badiyara amazi kubw'inzara mu by'ukuri tubayeho ubuzima bubi budasanzwe none murasaba ko wakorwa iki kugira ngo ibibazo bikemuke icyo twosaba rero kugira ibibazo bikemuke kubera ngaha aba mbere babagabura gatatu ku munsi twosaba yuko bodufasha basi bakaduhindurira ari umuceri n'ibiharage n'irengarenga kuko ariko tukajya basi kabiri ku munsi basi niyo boduha ibyo bike saa sita bakaba babiteguye tukajya kare ni ukuri imibereho ngaho iragoye kabisa dushobora kurya nko ku mugoroba kuva mu gatondo gusika saa ngapi tukajya saa cyenda cyangwa saa kumi none mubigira gute kugira ngo muhindure ibyo kurya by'ahangaha indyo uzayifungura tuza kurondera aho o, mw'abo bakongomani b'abaturage bacu tugahiga aho duca n'ama- tukagura i- two guhundurira abana nayo ubwo bwo kurya ibyo ndya nta- n'aba bana ntiziba- ntizinababumva izo- izo baduhereza bisa saa kumi kandi nti- ntibobihera kurya ari ngo babijya bataduhindurira ni ubwoko bumwe gusa bwonyene bw'ubwo bugari ikibazo cy'imirire ni uko abantu barya rimwe ku munsi Ah, abantu kugira ba- bishobore kubafasha kuba barabaho igihe cyose mu gitondo bazinduka bajya kurondera ubuzi hanze baza nimugoroba kugira baronke utwo bashobora kurondera n'abarara ikintu ikintu cya mbere twasaba ni uko uh, abantu baba bari ngaha batwamaza ngaha igihe kinini kuko ubuzima bwaho ntibutunganije neza bibishyitse nawe bakaba bari ngaha babatunganiriza ibifungwa bikwiye niburi buri bafungure kabiri ku munsi nubwo ari umunsi mukuru w'umurefije wenda uko nabivuga aha ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane rimwe na rimwe kiri ku banyeshuri wenda se nk'umunyeshuri ashobora kuba yavuye mu rugo yiga muri iniverisite cyangwa yiga mu mashuri yisumbuye n'ibindi n'ibindi cyangwa ari mu mashuri pirimeri mato mato noneho kuva ageze ahangaha we wenda wewe yari azi kaje azahita abandanya amashuri ye ariko kuva ageze ahangaha nta nta by'amashuri mbona arimo arimo arajyamo ni ukuguma yicaye ariko ariko uzerera muri make ntafite icyicaro ntafite kazoza k'ejo azakora ejo ha- hiwe hazaza bitewe n'uko nta nguvu na zimwe na zitonya ba- baduha zo kuba twavuga ati turasubiye mu masomo cyangwa baraje baratubajije wenda ese wewe wiga he cyangwa wakora iki mu buzima busanzwe wari um- wari umuntu umeze ute urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane turi kuwizihiza ariko turi kuwubona waje ariko nta n'ukuntu turimo turawizihiza bitewe n'uko ntacyo kurya bituma abana baba ibirara kuko baguma bazerera mu gihe ntawo baba bafite bicaye bari kungura ubwenge tena nk'ubwo bari bafite bica bisaba bwa bundi bari bafite ko buca bujya hasi bitewe n'uko batari kubwungura tena ikintu twasaba twasaba nk'abantu tuba twaravuye mu mashuri batworohereze kabisa batubabarire batu- bat- batwongerere tena twongere twige batuvire hasi nk'abantu baturongoye cyangwa nk'abantu badukuriye badusubize mu by'amashuri nta kindi turi gushaka nubwo turi impunzi nyine turifuza kwiga kuko natwe turi abantu turi ibiremwa nk'abandi ikibazo cy'uburyamo kimeze nabi cyane kuko buri muntu wese bajyama ari nk'abantu cumi mirongo itatu ku gi- ku ifasi imwe kubera iki tukiri ahantu hamwe ahantu haga kuko yaba dufise ubwisanzure bw'ahantu umuntu wese atandukanye kuryama n'uwundi mu bitubwira tukabyumva mugabo turacamo transit byiza rero nuko botwereka ahantu umwe wese aba hama tukamenya kuntu twokwitwara mu mitwarariko yacu no kwitwara neza kuntu kwiyo- twokwirinda iyo ndwara ya korona mugabo muri uyu mwanya tukiri ngaha hantu ntabwo bikunda turacafise ubuzima bubi kuko urasanga nk'umuntu akirara hasi akumbagara hasi ataronka n'ico yisasira akirara ku- agatandika nk'aga- nk'agatenge hasi akaba ariko aryamako umwana akicwa n'imbeho aho hasi urumva ko ivyo bintu bi- bihambaye cyane umwana ugasanga yarahindutse yaragwaye kwashi imishatsi yarahindutse yarabenje bivanye n'imbeho no kutaronka ahantu haryama hameze neza hasusurutse icyo nico kibazo mbona ngaha hantu batwigisha kugwa- kurwanya korona mugabo icyo kibazo turacagifise kuko tukiryama ahantu tukiri benshi cyane muri taransite kuko bataratwereka ahantu twi- ahantu twisanze umwe wese aho nk'aharyama icyo nico kibazo dugifise turi benshi cyane fise n'ubwoba kuko umu- umugabo n'umugore badashobora kuba babanye hamwe bivanye n'uko umwe wese bamuha i- uburi- ingingo yo kuvuga ati umwe wese yirarane umugabo n'umugore ntibagikika umusaya hamwe ico turacafise ikibazo c'uko abagore bagaca batangura kuja kuzerera mu bandi bagabo mu bamaraya bakicika imaraya yaba n'umugabo agaca utangura guhiga ubushurashuzi mu buryo nk'ubwo kubera umwe wese adafise ubwisanzure kuntu ashobora kuganira n'umugore wiwe kuntu yotunganiriza urugo rwiwe ico cose n'ikibazo korona ntidushobora kuyirinda akarorero iki kigo batubwira ko cakira abantu majana atatu mugabo ubu turi abantu barenga igihumbi n'amajana atatu bamwe bari ngaha indani abandi bari ngaha ku mbuga murabona niki kugira rero wirinde uko batubwira kwirinda koro- korona nuko umuntu ategerezwa guhagarara n'iburibure hagati y'uwundi n'uwundi hacamo imetero imwe none byokunda gute mu gihe isare yojyamamo abantu mirongo itatu ubu ijyamamo abantu barenga amajana atatu iyo korona twoyirinda gute ntigishoboka niyo mpamvu rero twasaba nimba bishoboka batubwire ikibuze kugira ngo badukure hano hantu kuko korona iratwikira ngaha ikibazo kijanye n'imibanire y'aba- hagati y'abubatse by'ukuri yarasambutse tutona umugabo n'umugore babanye bamaze umwaka wose batigera babonana bazoreka gushurashura gute bazoreka kwandura ingwara gute ni ukuvuga niyo mpamvu rero iyi haseri na seneri bifadikanije bari bakwiye kudukemurira ikiba- iki kibazo bakadukura hano hantu kuko ikiringo cy'umwaka tumaze hano ni kininiya cyane twebwe hano ukungene tuvugwa ntabwo ari ibintu byiza cyane turakigwa ariko o- imiti baduha ushoboye gusanga umuntu ku ndwara zitatu canke zine bagwaye bava- babaha ikinini kimwe canke ubwoko bumwe bw'ibinini tukayoberwa ati mbega umuntu ubuvuzi bwaba buvura malariya bukabatanga ikinini iki bukavura inzoka bakatanga ikinini iki nyene ibyo tukahagirira kamakenga tukabona yuko ubuzima bwacu ku buvuzi butorohewe iyo umuntu agiye mu bitaro rero ni kuvuga iyo umuntu agiye mu bitaro biragaragara neza neza yuko umuntu afise gupfirayo byoroshye cyane nta kintu aronka cyo kumuvuna nta rasi yaronka nta kintu na kimwe haseri ikora kugira ngo uwo muntu yoba yagiye mu bitaro abe yoronka icyajya bikaca biboneka yuko ubuzima bw'umuntu mw'uwo mwanya yuko avize kububura naho bitoba bivanye ni- n'intuze n'indwara bikaza ku mvo z'uko inzara ifise kumuhitanira hajya aryamye mu bitaro iyo umuntu ari mu bitaro hariho ubutuma ko nk'itayi yo ngaha a akaba ari yajya namwe murazi ubuzima bw'umuntu ari mu bitaro arafise ikibazo kime- kimeze uku kurya ibyo kurya birobanuye ntabyaba akironka iyo bibaye ngombwa aka- aka- akaronka nk'umuntu amugeze kakamuha nk'amajana atanu arashoboye kugenda akagura umuwi cyangwa akagura ivoka akaba ari ryajya akagirira igwa akarirarira mwumvirize nk'ubuzima uh, twebwe abarefije dufise mw'uno mwanya ni kuvuga ubu twebwe dusigaye twibona yuko turucwa agaciro n'ihene kubera ihene yoyo iraturuka umaze kuyiturutsa ukayizana mu rupangu ikanywa amazi ukayisubizayo ariko twebwe si uko kiri kuko ubuzima bw'iwacu burahanzwe n'ibintu byinshi cyane ndetse n'uwo bivuga yobivuga akarinda ageza ku mugoroba kibivuga kubera uri kuraraba buno buzima tubayemwo bwo gufungura rimwe ku munsi mbega mbega mu bihugu twaba tuzi yuko biteye imbere umuntu yobarya kangahe ku munsi kugira ngo ubuzima bw'umuntu bushobore kugaragara yuko bumeze neza umuntu aravuze gufungura gatatu nibyo biringo nzi ku muntu asa nk'umuntu mukuru gufungura gatatu kugira ngo amagara yiwe atembere neza urabona abantu turi ngaha a, dusa nk'abanambye si uko twaje tumeze icyifuzo nibyaba biri ngombwa batujyane mu nkambi ahantu two- tworonka umwisanzuro ukwiye nibyaba bitari ngombwa ata buryo bafise naho badutangarize kubera ibihugu bikeneye impunzi cyangwa ibyo twa- byo kwakira impunzi ni byinshi cyane tugende dusabagire tuje mu ibyo bihugu botwakira twebwe ababyeyi urabona ukuntu tumeze ababyeyi abana babadamika hasi mu ivu ntibagira ikintu basasira abana abana bagwara ku bwinshi kubera imbeho dufise ahandi abana bararonka ibuyi banywa hano nta kabuyi baronka ibyo byose ni ibintu bikora ku babyeyi umuntu yibungenze akaryama mu ivu tore turara hanze hajya nta kintu baryamamo imvura yagwa igakubita abantu buri munsi abantu bagwara ku bwinshi ubu twafashwe n'indwara zo ku mubiri zo kwiyaga nta kinini uronka urwaye amapyigo uragenda bakaguha cya kinini bama baguha kitagira inzira wavuga ati mbabaraha ah umuti ni uyu ntawe turonka ibyo byose n'agahinda dufise kandi ikintu cyishe urabe niba ari ayo mandegeri babahaye hariho aba- aba yananiye yaba bavuga ati babakuye ngaho umuntu yo kwirondera agatera n'irengarenga akajya ngaha tujya ibintu bitagira n'imboga kandi imboga nizo ndemamubiri ku bana no ku babyeyi bose urabe agahinda dufise tugutumye uri nk'umubyeyi ngaho umaze kuwata kangahe ariko turagutumye uduserukire twebwe impundi turagowe ujya gukubitira ahantu turara hajya urabe biragutera agahinda ahameze nabi turyama hasi abandi barara hanze munsi y'ibiti twajyamo umuntu mbwira ngaha mu kibanza si icyawe si hasi seri tubayeho gutururikwa hajya hanze turabigutumye nta kindi tugutumye tugerere imbere kuko batubankiye kwa- kutwakira ngaha impundu irashobora kugenda i bugande ikagenda mu rwanda bakayakira ikagenda na marawi hose bakakira kuko impundu tumeze nk'ibyangazi ikibazo twe kitubabaza ngaha jewe ikibazo novuga kimbabaza ngaha turaza kwivuza ku bijyanye n'ubuvuzi twaza kwivuza nka je naheruka kuza navuga indwara bakampereza utwo tunini dutukura nasubira kandi nkavuga indwara numva ngwaye malariya bakampereza utwo tunini dutukura none tuzobaho gute ngaha ko tuzi yuko impunzi ahandi hose usanga bazifasha- bazifashe neza bakazifasha ariko twebwe ngaha umengo mbere ntituri n'abantu umengo dusumbwa n'ihene ikindi kibazo nacyo tubona ngaha kijyanye n'ingi twebwe baduhereza ku gatsima nk'aha kuva mu gitondo baza kubuduhereza isaha icyenda twe twipfuza yuko boza- mwoza- bo- mwodusabira bakadukurikirana neza nk'uko ahandi hose bakurikirana impunzi kandi ikindi nacyo bakanadukura ngaha hanze birashoboka ko abantu bamwe bamwe bashobora kugera ku- kurondera ku- kwirondera ubuzima ngo baronke ikintu bafungura hari n'abandi batabishoboye aho rero nurose nurose icyo kintu nacyo kim- na- na- kim- nacyo bita umarira nk'ubu ubonye ubonye uko utu tuntu uturose urumwe aba bantu bose none baba bari ngaho batabishoboye si kwa gupfa yewe vurema ndashima ukuntu ngaha banyakiriye naje mu kwezi kw'icumi na rimwe itariki zitatu ariko iyo ndaba iyo naje mva mu burundi impunzi zabo zo mu Buru- zino zifashwe neza mu burundi ariko twebwe none twebwe turi a- a- impunzi zo mu burundi zigenda guca ingero nk'uko twebwe duca ingero ariko ubu n'isabune turayibura aho turyama turyama mu mukungugu tukaraba tukarara tugundanye nta kwisanzura dufise ntako twigira neza nk'uko abandi bigira neza none twebwe ikintu nasaba nasaba yuko mwa- badukura hano natwe tukaronka ubwisanzure nk'abandi kubera natwe tu- kubera ubu buzima tubayemo kubw'inzara turagenda tugafata isuka tukagenda gukorera ibihumbi bitatu mu bakongomani kugira ngo abana bacu ntibagware bwaki tukaza kubera buriya bushaza nu- n'intuzenya n'umutsima ntabwo byogutunga burya rero tukaza tukarondera mujya guhinga hehe muhinga ibiki duhinga ari ibishyimbo ari ibijumba ari imiceri kugadika byose turagadika none ubwo buzima vurema mwaba muri abantu muduserukira ni mudukuremo mudushyire ahandi natwe turi abantu nk'abandi ariko ngo hari n'igihe batabishura hari n'igihe batatwishyura no kudukubita bakadukubita Eh, ikibazo twebwe cy'ababyeyi Hano mu by'ukuri.
kambi?
oya hano mu kambi Ah, hano mu kambi tubayeho nabi kubera ku buzima bw'abana abana bamanjegere ntayo barya araturanira abana ak- ayo manjegere akabananira by'ukuri tubayeho nabi nk'aka ni konka nikajya ayo manjegere ndayagahaye kaca gacibwa mubu naho nta kazi turonka twirirwa ngaha kubera akazi perezida musha w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye arakangurira impunzi gutahuka mwiteguye gutahuka Bo- tuka tuvuga ku cerekeye gutahuka umuntu aza yahunze twagiye duhunga umutekano muke icyo ni cya mbere nitwumva umutekano waragarutse tuzohunguka ariko ntawe cyavuga ko yohunguka kuko icyo yahunze ntaraziho kirahera haracyari mu ntango ntagishikiriza ijambo ntituzi neza yuko by'ukuri umutekano uko umuntu yawusize atari ko yawusanga n'ukazosanga iyo zosanga byaba byaragabanutse nicyo gituma umuntu ntiyoca avuga ngo ngiye guhunguka ngo kuko numvise ngo watumye umuperezida mushasha ko ntitwahunze perezida twahunze umutekano muke twari dufise ni ukuvuga bijya yarabivuze ku maradiyo twese twarabyumvise ariko bijya navuga yuko ijya ni nka politike kuko abanyepolitike bavuga bagerageza kuvuga imvugo isosera abantu twebwe rero buri muntu wese yaje ahunga umutekano muke ubu rero mwaya mezi angaha heze ntitwoca tubona yuko umutekano muke twahunze wagarutse ariko ntabwo twanga guhunguka ariko ubu nyene ndumva tutoca duhunguka nitwumva abo basigaye mu burundi babishima kavuga ati umutekano mu burundi ni mwiza umuntu yoshobora guhunguka ku gatwe kiwe ariko nitwoca tuvuga ubu nyine ko twoca dutanga nuko twumvise twarose perezida mushasha kandi nk'uko wa mbere yabivuze ntabwo twahunze perezida cyangwa ngo duhungire umuntu yahunze umutekano muke bivanye n'aho yari abaye uyu mwanya ntitwashoboka tuvuga ngo kubera amajambo nyir'icyubahiro aba yarashikirije ngo duca duhunguka ni uko tubanza tukaraba ko imvugo yajanye n'ingiro ubu haracari kare politike dusanzwe twimenyereye bama bavuze ngo impunzi nizihunguke umutekano mu gihugu uriho ibyo twama twa- twabyumvise ariko kenshi muri politiki icyo tuzi imvugo ntijana n'ingiro haracari kare kumbure inyuma y'umwaka cyangwa y'imyaka itatu bivanye n'uko ibintu bizoba biriko biragenda mu burundi niho natwe tuzofata ingingo ku giti cyacu cyo guhunguka nayo ubu haracari kare turacarindiriye turabe ibyo azokora kuko akuzuye ntikamurikwa amahoro mu burundi niyo aba ariho by'ukuri bizoba bigaragara hirya no hino bizovugwa tuzoba tubibona natwe kuko tubikurikirana ku munsi ku munsi ubu haracari kare ko yatowe agashikiriza ijambo reka tumurindire turabe akore mugabo kubyu- kuvuga ngo ubu nyene ngo turatashe oya nadukorere vyiza mu burundi impore igaruke turiteguye kuzohunguka ariko impore itaragaruka mu burundi nukuri ntituriko turahunguka turi ngaha mu burundi amajambo yashikirije ni meza kujya yashikirije nayashire mu ngiro natwe turiko turamukurikirana murasa ikibazo cya mbere dufise hano gushika uno munsi turabona ko turi munsi uno munsi turi muri ka taransite ka taransite umuntu ashobora kuyirenza- kuyimaramwo umwaka urenga akiri muri yo ntituzi rero iminsi yo bitegekanijwe n'amategeko umuntu ama- ashobora kumara muri ka taransite ico ni ca mbere kuko muko mubaye yuko tuba twiyumvira guhunga ca vyomera gute mbega twohunguka tutaraba impunzi ubu bac- bacatubwiye yuko turi mu basaba ubuhungiro sinzi rero ikiringo bishobora kumara ico dusaba ubwa mbereho ni uko umuntu aba yamaze kuba impunzi by'ukuri hanyuma ibisigaye bikaza mu nyuma avuga ati mbega hariyo umutekano umeze gute igwanje aho navuye bimeze gute nusubirayo kuko ingwano iri burundi umuntu agiye kuraba si y'amasasa ariko n'ingwano igenda ifata umuntu umwe umwe umwe umwe nico naco gituma ushobora gusanga umuntu ahunguka ku giti ciwe ntaraba ivya mugenzi we we nimba ubona ubuzima bwiwabo butoroherejwe umutekano wawe udakwiye uragenda abandi ugasanga basigaye si amasasa ariko aravuga ariko nu- ni ibintu bishika ku muntu ku wundi icyo dusaba rero ni uko ubwa mbere tubanza tukajya mu nkambi yemewe n'amategeko tukitwa impunzi tukagirirwa ibigirirwa impunzi ni naho bikunda turonka uburenganzira bwo gukurikirana ibibazo biba biko biba hirya no hino tuba twifuza yuko badukura ngaha hantu ngaha muri taransite kuko turahaku- turahakura ibibazo byinshi ubugwayi ubukene n'inda mu mpuzu ugasanga ugendana n'inda mu mpuzu bivanye n'uko urara ahantu habi ibihere byose ugasanga warabyimbye ku mubiri kubera kurara ahantu habi none wumva wowe uri impunzi ugiriwe neza gute kandi n'ubundi tuki- tukimerewe nabi tukiribwa na twa dukoko tw'imibu n'ibihere n'imbaragasa ibyo byose bikiturira aha hasi ukagira kuryama hasi ukaribwa n'ibihere ukaribwa n'inda ibyo byose si ingorane byiza rero dusaba yuko bodukura ngaha hantu hama bakadushyira ahantu hisanzuye umwe wese akaronka aho arara heza mugabo tukareka kuribwa n'ibihere kuko n'isuku tukagirira twebwe twenyene ku ku gatwe kacu ibyo biba bihari icyo dusaba ni uko bodukura aha hantu bakatwigiza imbere tukava ahantu turundaniye hamwe kuko aha nyine turundaniye hamwe niho abantu baca batorera indwara ariko icyo twubona kugira ngo turonkamo isanzuro kugira ngo ni uko bodukura aha muri taranzite bakatwigiza imbere tukaraba yuko natwe tworonka umwisanzuro none se ko perezida musha avuga ngo mutahuke wowe ubivuga iki ibintu byo guhunguka by'ukuri ibintu biri ko biravugwa turabyumva ku matwi ariko kuko agiye byo mu gatondo ibintu ariko aravuga nta muntu yobishingira intara twebwe reka abandanye abishyire mu ngiro tubibone ariko nubwo agomba kubishyira mu ngiro tumaze kubibona kuko muzaba mwadukuye aha hantu ariko ntawuvuga ngo yoce ejo mu gatondo atekera ngo ariko ngo arahunguka icyo kintu ntigikunda ahubwo gusa nuko mwe dukura aha hantu tukigira imbere mukatwunguruza mukatujyana ahantu hagutse naho ibyo perezida ariko aravuga ariko arabivuga agiye hejo mu gatondo nta n'uko azi nta n'amezi abiri aramara ngo woca uva mu- aha hantu muri taranze tugaca uhunguka ibyo bintu ntibikunda ahubwo gusa icyiza gihari nyamukuru ni uko mwotunguruza mukadu- mukatwigiza imbere mukadukura aha hantu yewe nifuza yuko mwadukura aha hantu vurema kubera turahanzwe natwebwe tukaronka ubwisanzure nk'uko abandi bari mu burundi bafise ubwisanzure iyi myuka myinshi turara tu- tugigirana nk'inuze nk'imikeke yabyigiranye tukabanza tukabiruhuka hama nitwamara kugera hariya mu nkambi hisanzuye i- ubu perezida agiyeho ubu ntabwo twoshoka dutaha none twata nk'ubu abarimye bararimye none nitwagera mu burundi tuca dufungura gute tuca tubaho gute duca ba- tubaho gute genda ndabona ibyiza ari uko mwadukura ngaha tukaronka ubwisa kuri ibi bibazo byugarije abo barundi bari mu nkambi y'agateganyo ya sange umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi frank ngandu avuga yuko impamvu abo barundi batinze muri iyi nkambi ari uko amabarabara ahuza buvira na fizi yasenywe n'amazi y'imvura ndetse n'ikiyaga cya tanganyika bityo babura aho banyuza izi mpunzi kugira ngo zigere mu nkambi ya murongwe ariko uyu muyobozi avuga yuko hari gahunda yo kujyana aba barundi mu nkambi ya murongwe hifashishijwe za bato kuko mu cyumweru gishize bari basohoye urutonde rw'impunzi zigenda na za bato ariko batiza kugira ikibazo urakoze vedaste ngabo batongera ngo ni ubwato nibutse rero ko wavuganaga na zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya kavimvira na sange muri repubulika ya demokarasi ya kongo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo noneho tujye muri tanzania aho mugenzi wacu james jovin yagiye mu nkambi ya nduta aganira n'abarundi bahatuye umunsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi turafise ubukene bw'inku turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafise ayo mahera yo kuja kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gupfa arapfuye canke ugasanga n'uba ufise indwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera ku- gusohoka inkambi yo ku- kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa aho umunezero wowo twari tufise umugore ibibazo ntibigirante ntibihera ibibazo bigumamo ico kibazo rero tukivuga nuko nyene ibintu bitagize babwiye ko batoza kuraba abana ngumva ntibagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo c'inzu bapico mperako ndabiga ndafise agatike ndagasazanye bakampaye mu kwa gatatu kwa kabiri igomba guhere abandi babasakareje ndi ku rusengero hari wikinda nk'ubu nyene sanga bamaze kubasakarira bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ene ntibagarutse gushika naho inzu burya nk'imvura iguye nawe ntu- uruntugusa kuva by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri ce ndaja mu mashami hari yepfo bampa agatiketi ndagaruka ku hirya yarasa tija hiyo ruguru nayo imaze gutora nk'incuro zirenga zitandatu uva imvura ikigwa ndandika n'intuzeya n'agapapuro ka- ndashira mu gasandugu ntayo nigeze ndonka ubuzima bw'impunzi turiko turaraba bwinshi bwi- bumwe bwifashe nabi kuko turiko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ivyumba bibiri ivyo vyumba bibiri aho kurondera ntahariho nta bikoni dufise rero bimaze kumera uko uburya muco usanga ata gishasha usanga ari ingorane nyene kabisa turiko turasaba ku bijanye n'umu- bijanye ni- n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cane n'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere benshi nti- gusa ba- benshi bari bawuzi muga harimwo n'abatawumenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku vyerekeranye ni- n'indya hanini mbere ukuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye eh, nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezerewe neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati "Eh, twe turaroza burya umunsi mukuru uri kumwe n'abantu ni sawa turi kumwe ni n'agafashanyo karo- kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntawufanye twakarose nta umva ntibyatunezereye neza ingorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyine ari impunzi ntagira isa isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegemvyo wo- wo ku- wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere nk'iterambere ry'abana bacu cyangwa nk'iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu dusa- tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu ego hamwe n'ubwo dufashwa cyane mu bintu nk'imfungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyine kandi usanga tubangamiwe cyane gome nki- nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero oh, n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu, mu gihugu catwibarutse canke gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cane cane abakenyezi n'abigeme kandi naho ikindi ibi, ku bitaro ugasanga ntituvuwe neza imiti turonka ntikwiye waba urwaye malariya bakakwandikira ko atayo urwaye kandi ibimenyetso byose ubyumva ko ari ibya malariya Uga- ukaca- bakaca baguha paracetamol kandi aca- zitavura malariya ni ukuri tuvuga ko umu- umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cane nta mutekano dufise ukwiye kuko u- urashobora dufatiye nko kwi- ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none wumva tudosuma utunyanya hehe n'agatunguru tubikura hehe urumva uwo n'umutekano muke ku mpunzi canke umuntu yari afise utwashara yahora adandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo ufise umutekano mwiza umunsi mukuru w'impunzi ku isi ni ibibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga uba- ubayeho mu ruzitiro udashobora kuja inyuma y'uruzitiro namani inyuma y'uruzitiro naho abenegihugu baho hantu rero muri icyo gihe aba impunzi zica zibaho mu muzingi zitagira ah, ico zifasha zitegemeye nyene zit- zirindiriye niki bazifashiriza muri uwo muzingi honyene mugati afise- adashobora kuronka uburenganzira bwo kuja kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuzoza kurondera imfungurwa nshobore guhindura ndiye uno munsi nzi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba bamuzanira ibijumbo bazoguma arya ivyo bijumbo imyaka yose azoba ngaho ahantu nimba ari ubushaza azoguma arya ubwo bushaza n'ubufu imisi yose azoba ari ngaho ahantu hazokugira ahindura imfungurwa ku by'ukuri nari nipfuza ku mashyirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi ni ukwifuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'umu- c'impunzi umuntu iyo ahunze ntagumane eh, ibibazo yazananye yahunganye ntace aza kongeramo n'ibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko aho ageze ntahavuye ntahagiye nari nifuza yuko leta yoba yaratwakiriye yoduha uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nawe ko ari umuntu nk'abandi harya umuntu arosa utuntu bakamurarako urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugaca usanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwibye barakwishe nabi kuzana ayo mahera ngo wowe wagiye kuyora ugaca usanga kandi uca umengo twari gupfa umumengo twakwigumira ino mu mutekano nzi nkaca mbona yuko kwera uwo munsi mukuru w'impunzi yego twari twanawumvise nuko twakize amagara make mugabo abaye badushikije kuba bashyize hiyo o, kuza kuwumviriza urumva nabo nyine yego bakoze je kubera ntumvise nyine yuko kungene ndarose inguvu zo kujayo kumva abandi bagiye mugabo nta ngorane ikintu twifuza twebwe dusaba yuko yego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi bwa twebwe twebwe nibwo twawugiyemo twebwe ntitwawunezererewe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha tu- tu- ata ntuze dufite nta mibereho myiza dufite hano kugira ngo rero um, twebwe ikintu tu- ibintu bi- ibintu bibera mu ntuze nya mu burundi abo batware barabe batwawe barabe batowe twebwe icyo dusaba dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tu- turyati turahungutse bo dufata nyine nk'aba- nk'aba- nka- nka- nka- nk'abantu nyine basigaye mu ntuze nya bakadufata nk'ujya nk'ujya ko tu- nyene bakadufata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanzwe asanzweyo ubwo rero ku buryo ba- nk'abo baba bifuza guhunguka nabo batarifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe ni- na le- na leta yuko bo- bo- bo- boba- boba baradu- bokomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha E, muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro eh, ata miti ihari benshi biga- bika- bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa e, tugerageje kandi nk'abantu bafise indwara zitandukanye kumbure zishobora bish- bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza bugando n'ahandi usanga ico kibazo kweri kitihutirwa ndetse benshi bakahasiga n'ama- n'ama- n'ubuzima kandi ugiye kuraba eh, nk'ibintu bijanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tucinjiye gushika ino saha rero ibikoresho vyaraheze kandi ugasanga ni kirumara eh, mu buzima bw'impunzi Eh, ikindi naco tugiye mu bintu bijanye n'uburaro inzu twahawe ni nto ugasanga umuryango nawo uguma wiyongera bigaca bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge nungure ko gatoyi ibintu byo gusubira ibisakazo bikabura eh, ukaca usanga mbere na ya ndero y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu abavyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko barayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza Eh, ikindi kijanye eh, n'ubuzima bw'impunzi Toe- aha ntitwosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu vyo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kweri kibangamiye ubuzima bwa twe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abaga- urabagarutse kuko nta mugambi n'umwe uhari wo kuvuga ati bodufasha kugira dushobore kuronka inkwi nariga inkwi aho ziva ari kure cane dutegerezwa kumanza gusohoka ikambi Eh, je ndifuza ko mu gihe abagiye amashirahamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akabereka nabo ko ari abantu nk'abandi akabereka babereka ko eh, ico bahunze caheze nimba batega ubwoba uwuzobatera ubwoba bakavuga bati camugenda ngaha namuhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha vy'imvamutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamahoro bafise babone yuko amahoro yasasagaye jewe igihe nzosubira guhunguka igihe nzosubira guhunguka ico nize ngaha aye ni ukubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye rwose mu gihugu cy'u Burundi tuzo kwiga kubana n'umwe umwe uwo ari we wese kuko azoba arabarangura nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse n'abuva mu, mu ntara zose ahantu hose intara yose nojamwo narize kubana n'abantu bitandukanye naho naho ramba E, mwatubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano umutekano hano mu ikambi mu vy'ukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye n'uko tumva mu- kumwe kuko nka cane cane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ivyo turonka turonka indya z'ubwoko bumwe vyasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ane eh, gukabirwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bashagenda gufungwa bakamara amezi atandatu n'ibindi abandi baka- baga- bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima urumva muri icyo gihe ntitwavuga ko umutekano wifashe neza ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe na- na- na- na- n'abenegihugu ba tanzania imigenderanire yari imeze neza nubwo bamwe bamwe umenga ntituvyumva kumwe Eh, ikindi kibazo mwatubajije ikibazo c'indero y'urwaruka mu vy'ukuri indero y'urwaruka yatitutse na cane cane ugiye kuraba eh, ukuntu nk'ubu twari mu kiza ca korona amashuri atiga ni ukubwira ko benshi bazosubira ku ishure bamwe barabaye aba- abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe bariko batwara in- inda z'ishushu ku bwinshi cane ni ukuvuga indero yatitutse abigeme basigaye bataha amasaha bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kare umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko ubu kubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vrema yaratitutse rero uri kurambaza akazoza k'impunzi mu gihe twaguma turi impunzi vrema ndabona ko kazoza k'abana katazoba kameze neza indero y'urwaruka ubu si nziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi ni ugukina umupira wumva indero si nziza kuko umva umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe ba- ba- bahevye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo ma- amashuri yatangura indero ubu si nti- si nziza kugwaruka kubera ico kiza ca korona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'uko umenga barihevye nyene ivy'amashure vyaraheze dusa nk'abantu umenga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke baka- bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kuyironderera urumva ivyo byose ntibiduhumuriza si ibintu bi- bitu- bi- biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza ahandi hantu kugira tubeho neza nk'abandi Eh, ku bw'ibibazo by'impunzi eh, urabona ko habaye umunsi mukuru w'impunzi ariko uwo munsi mukuru muri make ntiduhimbaye cyane kuri twebwe impunzi dusanzwe ziri mu gihugu cya tanzania bivanye n'ibibazo dusanzwe dufise bitaratorerwa inyishu ikibazo cya mbere urabona hari ibibazo by'abanyeshuri bahagaritse kwiga naho aricyo kiza cya korona abanyeshuri babehera abandi baja ku bagabo bataragera kandi n'ibibazo byinshi cyane abandi bakaja kurondera amahera hataragera bakagira ibibazo y'inyuma y'ikambi n'ibibazo Eh, hakaba n'ikindi kibazo c'uburaro abenshi nta nzu bafise bafise inzu zahetse urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane hakaba n'ikibazo c'umutekano muke abantu baza gutogwa ijoro bagatwagwa hanyuma eh, abiwabo baje kubarondera bakababura urumva ko ari ibibazo biza biraba biraba impunzi ugasanga rero ngo uyu munsi mukuru wabaye w'impunzi kandi ata mune- ata mutekano ntagire umuntu agira umunezero ngo ni uko wabaye umunsi mukuru ariko icyo dusaba turasaba ko leta ya tanzania hamwe na un ko yobanza ikarondera agateka neza k'impunzi ku mfungurwa bayoboka kuduhereza imfungurwa eh, batunyuraniza n'agaceri baduhereza n- n'akagari ariko gushika ubu twumvise ko bategereza kubihindura noneho byanahinduwe nyine bavuga ko nta muciro bazosaba gutanga ni nayo mpamvu rero dusaba ko un yogerageza ikagerageza kugira ngo tugire umutekano n'amahoro kubwo umunsi mukuru w'impunzi rero naho wabaye ntiwabaye dutekanye tumeze nabi mu mitima dufite ibibazo bitandukanye byinshi intebe z'ibibazo byo mu mbuso umuntu zo nazimaze aho nsanze niho niho nagenda ni ukuvuga ngo ati wewe turabona neza kuvuga ko turahusaka kandi barayibona we nturasiga mu ihema nta n'umunsi umwe ntu turiko nabandi banyumvira ko twasenga hamwe ubu ni umugabo agura kamwe gato arananirwa wa- wabona ibintu biri kuvuza nk'ibi ni ukuvuga ubutse aho uba byose wabigize gute wabona imvura iguye nk'uwo mwana w'umugabo arangaha muguru n'uwo mukobwa je mu cyumba wanje njakomeye bukebuke bashobora gusembera mu mihana kugira abahinde baryama kandi uko n'ukuri imvura iriko iragwa ntiwayibona ntuza kugamika mu nzu oya niho baca bavuga ati rero rindira buke nagiye inshuro zine numva narushe bampa isango handitse kunyuma ikintu c'icongereza ko ba- bandindirije ndacaga afise ngaho ndabura gushika naho imvura yo mu kwa kane inca kope ndavuga tuboheje ivyanje biraheze mugabo abana nkavuga ati hora tumanyarirwa je je nifuka umutaka mu cumba ndawufise abanje ndakurara mu yuma naho hepfo kurara ndo bafise ihema ya enirad bayifise ntibaca barara baca inzu rejewe kwe saba nk'abantu vy'ukuri barasinga banje ntigeze bansanurira ku ntebe ya diasi nagiye ibihe vyinshi bambwira bazoza kunsanurira bazoza kunsanurira ntibaza ngenda tuzoza ntibaza yo kuneza sinuka kunezega mu bwibazo nuko bidakena bamfashe nanje banyibuke izi nambara zizi naho rubono boguha intuzi hariya bakaguha ordinateur yabo unsangamwo ibibazo- igihe- ibintu agiye kwishyuza suye ku ntebe y'ibibazo bambwira ati wewe genda urindire agapapa genda gatwara bampaye genda urindire hanyuma uzoca ugirante uzoca uza kutubwira ibyagenze bwa nabonye guma ngenda nabo kubagorora kandi agafunzo ndagafise bampaye yita ndugarana cyatsinda kwicanga cyo ati rero kwicira igomba risohore reka nihangane hanyuma nzorinda mu kwicenda nzogenda gusubira kwishyuza imvura igomba itasure niyo yareko ngize imana mukaza ngira murabi bashira imbere kandi afite ibibazo vy'inzu vyo kwitafise aho tuba Mm, ingorane dufise ni imwe ku bijyanye ni- n'ibi- n'ibyo uburyamo ibirago byaraheze amasahani amasafuriya ibiyiko eka nta kintu na kimwe kabisa ubu twitayeho kabisa turasabye nk'i- nk'igisabo yuko mwotwo- mwotwongereza ibikoresho kabisa ibikoresho byaduheranye ku bijyanye no kwa n- n'amagara y'abantu ku bitaro kabisa ku bitaro nta gishasha kiriho ibidonge nta bidonge baduha indya zo mu bitaro usanga bakuroze ibibu- i- ubushaza akabuteka ugasanga babukuroze ukamenya n'ubuyi kabisa izo sindya zo kuzimu- zo guha umuntu arwaye kabisa murabe mutwongerereze kabisa nk'impunzi aha tu- turaba imwe kuri bimwe bimwe turafashwe nabi umutekano w'impunzi turiko turaraba hamwe ni sawa ahandi naho turabona ko umenga ni ingorane kuko turiko turaraba vyi- turiko turaraba ku bijanye n'umutekano mu minsi vyagenda neza kandi n'ubu vyagenda neza ariko mugabo karahaga- karaharamuka ntibacura kuko hari bimwe usanga biza birahindagurika bihindagurika nk'ubu bariko barahindura amasoko isoko bariko barayikuramwo ibintu twa- utuntu twaza turaja gusumamwo numva tuja tugo- tu- nta kuntu tugiye kubaho kabisa turasavye ikibazo c'isoko kabisa ibintu vyo mutwaye muze muramutwongereze kabisa kuko ibintu bimwe bimwe babikuye mu masoko nk'ibitanda babomaguye abafise utwo badandagiza ni hatari aha tugiye kwaho nabi Eh, hanyuma eh, ikindi mwatubajije ni ikibazo kijanye eh, n'ukuntu tubona na cyane cyane eske twoshobora gusaba leta ya tanzania ko yoduha ahandi hantu dushobora kuba biragoye kuri twebwe twaba dufise ivyiyumviro yuko ushobora kutwungurutsa ikadukura hano cyane cyane ku mupaka ariko turafise amakenga ko umwana umwana ushobora kwirukanwa na cyane cyane turavye ubucuti buri hagati ya tanzania na leta y'u Burundi na burya benshi bitwaza ngo umukuru w'igihugu yaratotse ariko tumenye ko twebwe ntitwiru- ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndobaza ko mu ijambo yaheruka kuvuga mwarumvise ko yavuze ngo leta yiwe ntakeneye leta yo kuvuga ngo "Oh, atavuga rumwe ngo imigambo itavugwa rumwe umaze kumva umuntu nk'uyu sadiri ko a- afise ibintu kuko nta na hamwe yahaye agaciro ikibazo c'impunzi kuko amaze kuvuga ngo bahunze igihugu bamwe ngo bagiye gukorana n'abakoroni muri ico gihe twe nta cijero na kimwe mu ijambo ryiwe vyigeze biduha twari tuzi ko hari umuntu azoza ahuza abandi avuga ati aho hajya twanyereye reka tuvyuke abahunze tubahe ibyiyumviro bas- baserura ibyiyumviro byabo hanyuma tugikorere ko kuko ugiye kuraba agaciro kanini yagahaye wa mugambwe wiwe avamwo ahubwo agaciro kanini yagahaye abarundi ukuntu twari twakariye twari twakariye ntuzanye ubugari bwa minsi yose ata kintu ata kintu duhindura nukuri burya ejo bundi igihe baduhereye agaceri bakaduha n'uduharage n'intuzanye baraducangiyemo n'agafu bijya bintu bagize neza umva rero n'ubundi icyo dusaba twebwe dusaba yuko n'ubundi bobandanya bakaza baraduha kujya nyene bijya bintu byaratunezereje cyane kubera twarose ko ubu twari tumerewe neza ubu umuntu yahora aj- aj- ara- a- a- a- a- arara nabi hejuru yuko twagira ubwo bwari bwonyine ubu u- twari nka- twaru- twari twarose agaceri ubu twari tumerewe neza ubu n'inzoka mu nda ubu zahise imerewe neza nuko ubwo rero dusaba yuko ahubwo botwongereza baka- baka- baka- bakarenza ko hejuru ko bijya bintu byaratunezereje cyane bazo batangaje yuko batazosubira gutanga bijya bintu byatuguye nayo byaratubabaje cyane ibyo twasaba yuweni dusaba yuko ahubwo bo- bo- bo- iryo tangazo bari batangaje yuko batazosubira kuduha agaceri ahubwo yuko bobandanya ba- ba- baduha agaceri niko niko niko katunezereje uko bari uko baduhaye nyene baza bariko bakomeza ahubwo baduze hejuru ahubwo ba- ba- baduhe nyene ibi- badugirije nk'ibiti- ibikwiye umunsi mukuru w'impunzi wabaye ariko ntituwunezerewe N- n- n'ibibazo n'ibibazo n'ibibazo twebwe twebwe impunzi tu- twibereyemo ntitwarumvije yu- twa- twarumvije mu burundi yuko twa- twa- twabuze umuperezida kubera ko umuperezida umuperezida yapfuye ati- ati none natwe na- twa- ati ati nako turi turi mu mubabaro udasanzwe icyo dusaba un yo- yodu- yodufasha ika- yo- yo- yodufasha ikazo- ikazogira nitwa- nitwahunguka ika- ika- ikazo- ikazotuvu- ikazotuvugira ku- ku- ku- ku- kuwo umuperezida ya- ya- yagize ti- nitwataha ntazo- ntazoturabe nabi ntazotwinube azodufate a- azodufate nka azodufate nk'abandi bari mu gihugu azadutashe mu gihugu cyacu cy'amavuko icyo kintu ntigikunda kuba gufata inyuma y'inkambi ukijya mu gashyo kabisa icyo kintu rero cyo kirababaje cyane mbere turasabye neza yuko hamwe byokunda ko muturondera uburenganzira kugira ngo turabe ukuntu tuba turakabisha utwo ibyo bintu baduha kuko baduha ubwo bushaza ibiharage nabyo baduha ntibinasha baca usanga ni ingorane rero tura- iyo umuntu asimbiye ngo agiye kurondera bakamufata bakamwinjiza agashyo nk'ejo hariho abantu benshi bashombye batwara mu gasho bafungiwe bari bari- bari basimbye ngo bagiye kureba utwo barondera batorasha mu gasho kandi ingorane ziriho ni zimwe kuko bishitse baka- ba- aba- bakaza kuri bobo bashitse bishitse bakinjira nta ngorane mubwo uri umurundi usohotse ukaja i- i- iwabo abatanzania bashaka gufata barya polisi usanga bategereje batangiriye mu nzira ufise utuntu barakwambura ariko mugabo bo- bo baje ba- barirenganya muguru urumva ko harimo umenga ibintu bya nkunzi indero y'ugwaruka kabisa iragenda neza buhoro buhoro ariko benshi rumva karahara nyene karya ni navati karahara mugani ntibacura abakobwa bamwe usanga bafise inda usanga abahungu bifata uko bidakenewe kumbira abavyeyi kwica uruhande rumwe wapi abantu baguma yerera mu- mw'ikambi kabisa ahandi hatari Raba- nimuraba ukuntu mwodufasha nk'impunzi murabe mutwongereze nk'utuntu tw'utukazi kuza turakora ntituba turyohewe kandi ntituba tunanezerewe cyane iyo ku munsi mukuru wabaye w'impunzi kandi ni ukuvuga tuba dufise ibibazo byinshi cyane gusa ukumva ngo ni umunsi mukuru gusa mugabo ibibazo byinshi cyane mu mutima nyene nyine utoraba Nti nk'ubu ubu nyaciyewe numva umengo kweri je nk'ikibazo abantu mve umunsi mukuru w'impunzi ukaba umve utagira aho urara inzu utagira inyumba i- mu nzu ugasanga mu nzu ugahiga n'ahantu abana baryama ugasanga mu nzu bamuca inzu y'icyumba kimwe abana bakwiye kwiga bakwiye kwiga kwera abana bakiga bakamenya bagatahura none umwana kwera atariko ariga ngaha anya abana biga gusa biyararara inkambi yose nk'ubu unye kubera abana batiga uri umuvyeyi ubu ntukivuga ngo utegeke umwana ntu- nta n'ijambo rari mbunye ukivuga imbere y'umwana mugabo ari kw'ishure bifise ikimazi rwose kandi bifise akamaro rwose numva rero umengo nk'abantu baba mu buzu abantu batagira aho baba baba mu buzu buto buto nukuri barakwiye ku- nukuri barakwiye kutugarukira bakadusanurira utuzu tunini dukwiye tuba dukwiye nk'umuntu w'umugore wo- nyene tuba dukwiye n'umuryango wiwe ahantu aba niyo kuvuga ngo umunsi mukuru w'impunzi umunsi mukuru w'impunzi uburaro ntugira mu nzu ugahiga nk'ahantu nk'abana bajya ngo- bicare ngo bajye n'ubwo bugarukabura ukaza usanga ni ibibazo gusa ni ibibazo gusa nyine mu mutwe usanga n'ubundi ni ibibazo nta bintu by'umunsi mukuru mbamenye ngo nturyohewe ibintu byo kurya ntabyo jewe ibintu byo kurya nk'ikibazo jewe mvuze mvuga ati ibintu byo kurya numva umengo ibintu byo kurya kweri barakwiye kuza baraduhindurira none nk'abana bobo nk'abana ubu imyaka tumaze ngaha ifungu- izi mfungurwa baduha tuba tuhambara hafi imyaka ine itanu imfungurwa baduha kweri bariko barazihimba cane rwose ubu unazicumbye ugacuma nk'ubwo bugari ugashira ngaho onye ugashira kw'isiniya ugashiraho abana ntibarya cane twari twashimye cane ko bariyumva kuvuga ngo bagira batunyuranize baduha urya muceri kweri nukuri nukuri bari bakoze bari bakoze ariko twavuga ati kweri twari twatangiye kunezerwa cane yuko baje kwijambo cyo kuvuga ngo bagire baduhindurire ibintu byitwa imfungurwa ariko nk'ubu uwunya cava ngo ngo imiceri- ngo umuceri barawufuse nukuri bakwiye kuza baragerageza nukuri turafungura nabi tugafungura nabi ugafungura nabi ukarara nabi ukabura aho uryama byose ukumva nyene byose bigize iki ibibazo birabaye vyinshi nyene birabaye vyinshi mu mutwe kuri uyu mpunzi wabaye ariko nta munezero dufise kubera dufise ibibazo kandi nta gasafuriya dufise yo gutekamwo nta n'agahuzu dufise ko kwambara ntago dufise turyamako nta kaita dufise twipfuka aha rero byose ni ubukene gusa Eh, nta mashirahamwe dufise yo kuduteza imbere nyene yodufasha Eh, yodufasha imitahe nyene mikemike kuyunganya ne ngo batunganye natwe turabe ukuntu twobaho neza bona ndafise n'umuryango munininya nkaba umwana nari nkeneye yuko bampa nk'inzu nka zibiri haronka ukuntu nisanzura nta- naho kurima ntaho mfise navuga ati narima isogoro nagaporoti nyene gatonya naho umwana yokubaka nyene ndakumpa nk'akazinga nyene umwana yoshingamwo inzu hama rero haba ukuntu nanje mbaho neza nyene nta rutandukaniye twese turi impunzi nta numwe nta mukuru nta mutonya ahari twese turakenye twese turi bamwe kenye ko tubashirizwa hamwe twese ko ko twazi twese twaziye rimwe nta n'umwe afise akasara aryamako nta n'umwe afise ikintu yohindura ngo arye nta n'umwe afise ubureta yifuka nta n'umwe afise akasafuriya yotekamo twe twari ikintu dutekamo tukabura nta kabido du- ko kuvoma amazi dufise nta byo tuvomamo tukabura urabona ikintu baduhaye tugishika bwaramenaguritse bwaba bufowe bwose bwaramenaguritse umuntu avunye mu kantu kamwe arenda guhengekerereza ahegekerereza ugasanga umuntu abuze n'aho ashira amazi akabura n'aho agirane byose bikabura byose aha nyene tubayeho nabi nyene tubayeho uko nyene Eh, birababaje kweri kubona umunsi mukuru bagira umunsi mukuru natwe turi impunzi tubayeho nabi umuntu ngo umubyeyi ihari yama yariraguca abura uburaro akaba afise nk'umuryango nk'icenda agaca abura ahantu aba ataha mu kazi k'utwumba tubiri ngo ndako nyene nako yarondeye kwemera kuyitanga agaheba kagafuye ahora ararira akabwira aronke kuntu abana boronka aho baryama rero nko baryama naho nyene kakaba kava na nyaka nizeye ko dutomba akaba ari ku zuba imvura iguye kusha duhiga niyo tuja tukahabura aha rero ni ukuryamana- ni ukuryama nako ducumbacumba nako yaba umwana nk'umwana w'imyaka cumi n'icenda cumi n'ingahe mukaryama nako uri umuvyeyi abavyeyi biwe babiri gahigaho wisaganiza ukahabura rero aha rero niyo mabereho yacu nabi tubayeho nabi Eh, dusaba ko yuwe niyo twunganira natwe natwe impunzi karazira abantu babayeho nabi ikabubakira akazu gakwiye utuzu tubiri tubiri kubona afise umuryango natwe tukabaho neza iminsi mikuru ikazaza natwe tunezerwa mu bandi kandi banezerewe Eh, impunzi z'umuta twese tugowe twese hamwe twese kutwungana nk'uko nyene twese turi bamwe impunzi zo ngaha muri nduta turi co kimwe rero nka twebwe rero nk'impunzi dushobora tuvuga ati umutekano wacu ntumeze neza kabisa ntumeze neza kuko turafise impungenge turafise n'amakuru y'uko umwanya n'umwanya dushobora kwirukanwa ariko twasaba tuti abantu barategura imana nayo igategura ivyabo kuko buri muntu arazi icamwirukanye mu gihe tucumva zirya mbonera kure ahubwo leta yatanze ziduha inzira tugenda ahandi tubona twoshobora kwicara tuka tukaronka amahoro mugasuku dusubiza inyuma ku nguvu uwo munsi mukuru rero w'impunzi ugiye guhimbazwa mu gihe twebwe impunzi tugifise ibibazo birebire ibibazo bijanye no kugira impungenge ko dushobora kwirukanwa ibibazo bijanye no kutagira uburaro bwiza ibibazo bijanye no kutavugwa bishemeye nk'umwana w'umuntu e, hamwe rero ivyo byose kweri bobishira mu ngiro bakaduhindurira tukaraba batubwiye ko turiko turagwa ngo twikingire korona yego kweri inyigisho turazikurikirana ariko ugiye kuraba mbe kube- turikingira korona n'ivyo mbega baduhaye iki batubwira gukaraba amazi meza isabuni zaratanzwe wasanga nk'ishirahamwe rijejwe gu- ibintu vy'isuku ntavyo bariko barakurikirana yego baraduhaye udufukamunwa nabo nubwo bose bataraburonka ariko ubwo bufukamunwa bwari kuza mu gihe byari bigishushe bagiye kubizana ku munota wa nyuma zimwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta kuri mikoro ya mugenzi wacu james jovin uri mu gihugu cya tanzania reka dushimire mugenzi wacu james jovin na vedasti ngabo batugejejeho ibitekerezo by'impunzi z'abarundi mu bihugu baherereyemo n'uko babayeho inshuti muduteze amatwi reka namwe tubashimire ko mwahisemo ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga cyacu cy'uyu munsi n'aha tugisoreje ariko turabararikira gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu mukomeze kugira ibihe byiza mwari kumwe na jeffrey mutagoma
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kw'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi na burise